muracyateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda babonye inshuti zacu mwongeye kwirirwa ni thomas kamirindi nanone ubasuhuza ijwi rya amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda urukiko rukuru rumaze kwanzura ko umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara watsinze umujyi wa kigali mu rubanza baburanaga ku mitungo kuva 2012 twibuka amafaranga y'abavoka uyu murwa baturushya papa diane yahaye miliyoni magana atanu zirindwi none iyo ibyo ngibyo barakinyonze ngo turatsinze dutsinze iki nayo agomba kugaruka uyu ni adeline rwigara umupfakazi wa nyakwigendera asina paul rwigara rero utishimiye akantu gatoya leta y'u rwanda igiye kwakira no gutuza impunzi n'abimukira binjira mu bwongereza mu buryo budakurikije amategeko oms iratangaza ko covid cumi n'icyenda ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi irasaba rero ko kutirara mbahaye ikaze amakuru arambuye ni nyuma y'aka kaziki duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko covid cumi n'icyenda igikwirakwira hirya no hino ku isi irasaba ibihugu gushyira hamwe kugira ngo iki cyorezo gicike ibindi kuri iyi nkuru tubibaze diane ninahazwe ivyegeranyo bishasha vy'igisata ca onu cita amagara y'abantu ku isi oms mu mfunyafunyo vyerekana ko ku isi yose abanduye virusi ya korona ari miliyoni amajana atanu na zibiri abiyo virusi imaze guhitana nabo bakagera ku miliyoni zitandatu n'ibihumbi cumi n'icenda oms isigura ko ibitigiri vy'abariko barahitanwa na korona ari bike ugeranije n'uko vyari uwo mugera ugitangura oms ariko aha igashimangira ko naho biri uko hari ibihugu abandura biyongereye cyane bitewe n'abanyagihugu barushe bipfuza kubaho ubuzima bw'imbere ya covid ya cumi n'icyenda umunyamabanga mukuru w'igisata ca onu citaho amagara y'abantu ku isi tedros adhanom ghebreyesus aburira isi kuyu atari umwanya wo kudehukirwa yemeje ko umurwa ujeje kurwanya covid ya cumi n'icyenda wavuze muri ino ndwi kwicukiza kikibangamiye amakungu noneho tujye muri niger ni muri afurika y'uburengerazuba abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bishe abapolisi n'abasirikare cumi n'umwe mu bitero bitandukanye frederic nkundikije aratubwira iyi nkuru leta ya nigeria ivuga ko ivyo bitero vyose vyabaye ku munsi wa kabiri icambere cabereye ku kirindiro c'abapolisi citwa peter cole kiri ku rubibi rwo murengero gihana n'igihugu ca burkina faso ikindi gitero naco cabereye ku kirindiro c'abasirikare bajejwe gucungira umutekano w'igihugu ahitwa jado mu burengero bw'intara ya gadeza nigeria co kimwe n'ibindi bihugu bibanyi vyaco vya mali na burkina faso kirahanganye n'imirwi intagondwa ikorana n'imirwi al qaida n'uwa leta ya kisilamu imaze kwica abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi kandi yatumye abandi imiliyoni miliyoni bata ingo zabo frederic nkundikije noneho reka tujyane muri ukraine loni umuryango w'abibumbye iravuga ko intambara uburusiya bwagabye kuri iki gihugu cya ukraine igenda ikenesha kurushaho ibihugu bisanzwe biri mu nzira y'amajyambere frederic komeza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres ejo ku munsi wa gatatu yarasohoye raporo ivuga ko iyo ngwano yatumye haduka ubukene bw'ibifungurwa ikibazo c'amasoko ntanganguvu hamwe n'ubukene bw'amafaranga mu bihugu vyinshi vyo ku isi bikenye vyari bisanzwe bihanzwe n'ingaruka mbi z'ikiza ca covid cumi n'icenda n'ihindagurika ry'ibihe rebecca greenspan umunyamabanga mukuru w'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe guteza imbere imigambi ubudandaji n'iterambere yavuze ko ibihugu ijana n'indwi vyo kw'isi biri mu bibazo ntangere z'ibiciro vy'ibifungurwa n'umuyagankuba vyaduze cane iyo raporo ivuga ko abanyagihugu batagishoboye kuronka ibifungurwa mbombamubiri bakeneye hamwe n'ibidandazwa bivuye mu mahanga bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose
frederic nkundikije na diane ninahazwe murakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho ni kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ni mudusangiye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mukurikire aya makuru mu kanya gato cyane n'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda urukiko rukuru rwasomye urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera asinapol rwigara n'umujyi wa kigali ku mitungo yo kwa rwigara rwavuze ko umuryango wa rwigara utsinze rutegeka umujyi wa kigali kuwishyura amafaranga y'u rwanda asaga miliyoni magana ane ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru nticyatinze kuko kitibanze kuri buri ngingo mu buryo bwimbitse mu zajuririwe umujyi wa kigali ntiwari uhagarariwe muri uru rubanza hagaragaye gusa umugore wa nyakwigendera sinapolo rwigara madamu adeline mukangemanyi rwigara n'abari bamuherekeje umujyi wa kigali niwo wafashe iya mbere mu kujurira nyuma yo gutsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu izina ry'akarere ka nyarugenge wajuriye uvuga ko urukiko rwaciye urubanza rurenze imbibe z'ikiburanwa abazungura abanyakwigendera rwigara nabo bareze umujyi wa kigali mu rukiko rukuru rubasaba kuwuhatira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko kuko utari wabishyuye amafaranga batsindiye baregeraga amafaranga akabakaba muri miliyari imwe nk'agaciro k'ubutaka bwabo urukiko rukuru nyuma yo kwiherera rwanzuye ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge atarenze imbibe z'ikiburanwa yavuze ko umujyi wa kigali wanze kwishyura umuryango kwa rwigara miliyoni zisaga magana ane mirongo itatu n'eshatu nk'uko wari wabitegetswe n'urukiko urukiko rukuru rwavuze ko ubujurire bw'umujyi wa kigali nta shingiro bufite ku kijyanye n'igenagaciro ryakoreshejwe na rwigara mbere yo gupfa urukiko ruvuga ko kuba umujyi wa kigali utarakoresheje irindi rivuguruza bisobanuye ko wemeye ryari ryakozwe mu kwimura abaturage mu kiyovu icyakora ku kijyanye n'amafaranga rwigara yishyuye umugenagaciro mu mirimo yo kwimura abaturage nk'uko byari byagenze mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge umujyi wa kigali wongeye gutsindira iyi ngingo inyemezabwishyu zigaragaza ko rwigara yishyuye umugenagaciro ibihumbi bisaga magana atanu na makumyabiri by'amadolari y'abanyamerika urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwanzuye ko ayo mafaranga atanyujijwe kuri banki bityo ko ibimenyetso byayo bigoye kubyizera urukiko rukuru narwo rwagumye muri uwo murongo rwavuze ko rutashingira kuri ibyo bimenyetso ngo ruhereho rutegeka umujyi wa kigali gusubiza abo kwa rwigara miliyoni zisaga magana atanu mu mafaranga y'amanyarwanda umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko imikirize y'uru rubanza ihamukwe yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yategetse kandi umujyi wa kigali ko wishyura miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko waburaniraga bo kwa rwigara yanategetse ko umujyi wa kigali wishyura amafaranga ibihumbi magana abiri y'ikurikirana rubanza uko umucamanza wasomaga ingingo umujyi wa kigali utsindirwaho hari abari mu rukiko bagaragaza akanyamuneza ku masura bakamwenyura bitandukanye na adeline rwigara icyemezo cy'umucamanza nticyamunyuze uku niko yatangarije radiyo ijwi ry'amerika bademi tuze twibuka amafaranga y'abavoka uyu murwa baturushya papa diane yahaye miliyoni magana atanu zirindwi none iyo ibyo ngibyo barakinyonze ngo turatsinze dutsinze iki nayo agomba kugaruka muzatanga ikindi kirego se si yave moyen yo kugitanga twagitanga rwose amafaranga y'umwavoka baduhaye miliyoni imwe umwavoka wo kwabwiga arahembwa miliyoni zingahe imyaka yose tumaze twirukanka uku kuntu tuza dusubirayo baducuragiza baducuragiza buri munsi none amafaranga y'umu egisiperi miliyoni magana ngaye byose byose ibimenyetso birahari oya ni ukuzaburana se gusa ni ukuzagera heza gusa jyewe ndananirwa muri miliyari twakagombye ahubwo kubona miliyari zingahe ukurikije imyaka yose tudiragira izi ndishyi z'akababaro aya ibi byose twirirwa tujuriramo none baraduha miliyoni magana ane ngo umuntu aratsinze reje ibyo umuntu amaze kuhatanga birarenze dutegura iyi nkuru ijwi ry'amerika ntiyari yakabashije kumenya niba umujyi wa kigali kuri iyi nshuro uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba uzasubirishamo urubanza ubutaka impande zombi ziburana buherereye mu mujyi wa kigali ahazwi nka peyaje mu kiyovu nibwo bwubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb asina paul rwigara yapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yaratsinze umujyi wa kigali mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gihe twateguraga iyi nkuru kandi twamenya andi makuru avuga ko banki y'ubucuruzi yakoje banki yahamagaye adeline rwigara kuri telefone ngo bamuhe impapuro zimumenyesha ko bagiye guteza icyamunara indi hoteli yabo mu kiyovu ni mu rundi rubanza baburanamo umwenda wa miliyoni zisaga magana atatu mirongo ine n'icyenda urukiko rwanzuye ko kwa rwigara batazishyuye koje banki gusa adeline rwigara we yanze kwakira izo mpapuro kuko avuga ko bamutunguye kwa rwigara bakomeza kuvuga ko nta mwenda na muto bayirimo byose umugore wa nyakwigendera bibumbira mu cyo yita amahugu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali turacyari mu rwanda u rwanda n'ubwongereza basinye amasezerano yo kwakira impunzi n'abimukira binjira mu bwongereza mu buryo budakurikije amategeko y'icyo gihugu ubwongereza rero bugiye kubashyikiriza u rwanda u rwanda rwabyemeye nk'uko abayobozi b'ibihugu byombi babisobanuye izo mpunzi n'abimukira bazafashwa kuba batu- kuba batura mu rwanda ku buryo buhoraho inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi uri i kigali amasezerano hagati y'impande zombi yashyizweho umukono i kigali na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu cy'ubwongereza printi patel aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko aho avuga ko azafasha abo bimukira kongera kubaho neza muri iyi gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u rwanda batazatuzwa mu nkambi ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo nk'uko bigaragara muri aya masezerano ubwongereza buzafasha u rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'ubuvuzi guhabwa imirimo kurengerwa n'amategeko nk'abaturage b'u rwanda mu buryo bwuzuye leta y'ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba ijana na mirongo itandatu mu mafaranga y'u rwanda azafasha izo mpunzi kuba zakwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro kwiga indimi n'amashuri makuru na kaminuza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye u rwanda rufata iya mbere mu kwakira izi mpunzi u rwanda rero dushingiye ku mateka yacu eh, igihugu cyacu kigizwe n'abantu benshi banyuze muri ubu buzima bw'impunzi bageze igihe eh, batari bafite igihugu kibemera kandi mu mateka yacu nanone twakiriye impunzi nyinshi mu bihe bitandukanye n'uyu munsi dufite impunzi igera ku bihumbi ijana na mirongo itatu ibyo byose rero byatumye dutekereza ko hari icyo dukwiye gukora ku birebana n'iki kibazo cy'abi- cy'abimukira bagenda banyura mu nzira zitemewe bigashyira ubuzima bwabo mu kaga kandi ugasanga abo bifitiye akamaro cyane ari abafite ibintu by'ubucuruzi eh, bijyanye no gutwara abo bantu mu nzira zitemewe nta mubare watangajwe w'izo mpunzi zizazanwa mu rwanda ariko minisitiri w'umutekano mu bwongereza printi patel yavuze ko adashaka kujya mu mibare gusa agaragaza ko abageze mu bwongereza bose mu buryo bunyuranije n'amategeko barebwa n'uyu mugambi Everyone who enters the UK illegally um, will be considered um, for um, resettlement and being brought over to Rwanda.
aragira ati umuntu wese winjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko azatekerezwaho muri uyu mugambi wo kubazana mu rwanda hari abantu benshi binjiye mu bwongereza mu buryo butemewe nk'abaza mu mato matoya babifashijwemo na ba rusahurira mu nduru abantu nk'aba rwose bazatekerezwaho muri uyu mugambi minisitiri biruta yashimangiye ko mu bazakirwa bavanywe mu bwongereza batazafatamo abantu baturuka mu bihugu by'abaturanyi bya hafi nka repubulika ya demokarasi ya kongo uburundi uganda na tanzania minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda yanagaragaje ko bazanita mu kureba ibijyanye n'imyitwarire ya muntu kandi bikazakorwa hisunzwe amategeko mu gukora ibi ngibi tuzubahiriza amategeko mpuzamahanga yose n'amasezerano ibihugu byacu byashyizeho umukono kandi ariko dutangire gutekereza ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo kiriya kibazo gikemuke nitubikora bikagenda neza turizera ko n'ibindi bihugu bishobora kuzarebera kuri iyi gahunda eh, nabo bika- bakagira icyo bakora ikindi kandi ni gahunda ntabwo ari uguterura abantu ngo babavane mu bongereza baze babashyire hano gusa birangirire aho ni gahunda y'imyaka itanu mu gutangira tuzakura no ku buryo bariya bantu niba banagumye ahangaha babashe gufashwa ba- kubona imirimo binyuze kubanza guhabwa ibyangombwa bijyanye n'ubumenyi n'ubumenyingiro kugira ubuzima muri iki gihugu kandi ariko banafashwe no kugira aho batura kuvuzwa n'ibindi ibyo byose byarateganyijwe nta mubare w'izi mpunzi zizaza ku ikubitiro batangajwe ndetse n'igihe zizaba zageze mu gihugu nticyavuzwe aya masezerano akimara gusinywa hari benshi bahise banenga icyo cyemezo barimo imiryango yita ku mpunzi mu bwongereza ndetse na Keir Starmer umuyobozi w'ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta mu bwongereza ku rubuga rwe rwa Twitter yagaragaje ko iki cyemezo kigamije guhuma abantu amaso kugira ngo batita ku makuru makosa amaze iminsi akorwa n'ubutegetsi buriho bwa minisitiri w'intebe boris johnson yavuze ko ari icyemezo kigiye kuzatuma leta itakaza akayabo k'amafaranga mu buryo budafututse si ubwa mbere u rwanda rwakiriye abimukira kuko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rwatangiye kwakira abimukira baturutse mu gihugu nka libiya ubu abagera ku gihumbi bakaba aribo bamaze kugera mu rwanda nubwo abenshi bamaze kubona ibihugu bibakira aba bimukira bacumbikirwa mu kigo kiri mu bugesera mu ntara y'iburasirazuba nyuma bakagenda bakirwa n'ibihugu by'i burayi na canada igikorwa ishami rya oni rishinzwe impunzi rivuga ko kigenda neza kugeza ubu usibye abo u rwanda rufite n'izindi mpunzi zibarirwa ku bihumbi ijana na mirongo itatu baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse n'igihugu cy'u burundi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta urakoze radiyo ijwi ry'amerika yagerageje rero kandi ibona ibi- ibisobanuro kuko yashaka kumenya ibitatangajwe bikubiye muri aya masezerano y'ubwongereza n'u rwanda amasezerano rero avuga yuko ubwongereza buzajya bwoherereza u rwanda abimukira n'impunzi bada- binjira mu bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko nuko kuri ibyo bi- byo kumenya rero ibitatangajwe bikubiye muri aya masezerano mugenzi wacu veniste nshimiyimana yabibajije umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alain mukurarinda mukurarinda utangira asobanura icyatumye u rwanda rwiyemeza kujya muri iyi gahunda icya mbere ni uko uyu munsi turimo tuvugana eh, hari ikibazo cy'abimukira eh, benshi hari ikibazo cy'impunzi gihari abantu turebera abantu banyura mu nzira eh, bagenda bapfa bagenda bibwa bagenda bacuruzwa bakoreshwa ubucakara bagenda barohama hirya no hino aho bambuka bagerageza kujya mu bihugu by'i burayi eh, nta kintu gikorwa u rwanda rero rwasanze eh, mu- hagomba ubufatanye hagati y'ibihugu bya afurika n'iby'uburayi ndetse n'ibihugu by'isi yose muri rusange ndetse n'imyumvire n'imitekerereze mishya kugira ngo turebe yuko eh, icyo kibazo cyakemuka kuko byaragaragaye yuko eh, nubwo ibyo bihugu abantu baba bashaka kujyamo bikaza politike eh, zo kwimana impushya za viza cyangwa se eh, gukaza umutekano ku mipaka ntabwo bibuza abo bantu rwose ku- kujyayo kandi izo nzira zigaha imbaraga n'abariya bakora ibyaha nyine byo kwambutsa abantu uburyo bunyuranyije n'amategeko none se ibyo uvuga byaba bisobanura ko ari u rwanda rwasabye kwakira abo bimukira n'abo basaba ubuhungiro kubera ubugiraneza cyangwa se n'u rwanda rwabisabwe eh, kugira ngo rworohereze ubwongereza u rwanda rwarabisabwe eh, bashingiye ku bunararibonye dufite u rwanda ni igihugu eh, cyabayemo impunzi abantu bahunga abantu bahunguka abantu bongera bagahunga ndetse n'u rwanda rwakiriye impunzi nyinshi ariko urumva ko n'u rwanda ubwarwo rwa- eh, rwa- rwagombye kubyemera kubyemera ni iki ni ubushake ni ubumuntu ni ubwo ni egisperiyanse umuntu aba afite yo kuvuga ati nzi uko nahunze byambayeho nzi ibyambayeho numva nanjye nafasha abandi ubwongereza ni kimwe mu bihugu by'uburayi byakira impunzi nyinshi ndetse n'impunzi zikunda gushaka kwinjiramo kuguha nk'urugero muri kino cyumweru kirangira hinjiye abagera ku bihumbi bitanu na magana atandatu u rwanda ruzajya rwakira abo bose baza mu bwongereza ruzakira bangahe eh, buri kwezi cyangwa se buri mwaka u rwanda ruzajya rwakira eh, mu byo bumvikanyeho ibihugu byombi byumvikanyeho ni umuntu wese uje mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko sinzi niba muri abo ngabo uvuze ibihumbi bitanu eh, ari abantu ibihumbi bitanu bose binjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko abo nibo bazajya boherezwa mu rwanda bagera mu rwanda hakaba uburyo bwo kubaha ibyangombwa bamwe nk'impunzi abandi nk'abimukira bamaze kubona ibyangombwa ni ukuguma hano mu gihugu ntabwo ari ukubashyira mu nkambi ntabwo ari ukubashyira ahantu habo ni ukubavanga n'abandi banyarwanda ikindi nyamukuru kirimo ni iki ni uko umuntu utazashaka kuguma hano azoroherezwa gusubira iwabo ku buryo bashobora no gusaba kongera gusubira mu bwongereza asabye kongera gusubira mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakamwemerera azagenda rwose nta kibazo imiryango imwe itavuga rumwe na leta y'ubwongereza ndetse si abongereza gusa hari n'abanyamahanga nahoze ndeba ah, uwahoze ari minisitiri w'intebe Giveri Hofstadt yavuze yuko eh, iyi gahunda atari nziza hano mu bwongereza aba- abo mu ishyaka rya riba bavuze yuko iyi ari gahunda idashobotse ndetse igayitse kuba abantu bavuga yuko u rwanda rufite ikibazo cyo kubahiriza ah, uburenganzira bwa kiremwamuntu rukaba ruhawe kwakira abantu nk'abo ngabo mwebwe nka leta y'u rwanda ibyo mubyakira mute njye ndumva ikigayitse kurusha ibindi n'abo bose bavuga ni ukubona abantu bicaye aho barebera bafite ubushobozi bakarebera abantu bapfira mu butayu bakarebera abantu bagurishwa bakarebera abantu bagirwa abacakara bakarebera abantu eh, barohama mu mazi bajya iwabo mu burayi ntagire ikintu babikoraho ngira ngo icyo ni cyo kigayitse kurusha eh, kuba eh, hari abandi bashaka kugerageza eh, inzira nshya kurusha kuba hari abandi bashaka kugerageza imyumvire imitekerereze mishya kugira ngo bakemure ikibazo Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane ijwi rya amerika tukivuga kuri aya masezerano hagati y'u rwanda n'ubwongereza abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u rwanda imbere mu gihugu se bo bayabona bate nibyo mugenzi wacu tim ishimwe amaze kubaza bernard ntaganda umuyobozi w'ishyaka ps imberakuri ritaremerwa mu rwanda
ariya masezerano tutayabonye ntabwo ntabwo yumvikana ukuntu igihugu cy'ubwongereza kivuga ko igihugu kigendera kuri demokarasi yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu yubahiriza amategeko bagira amasezerano n'ariya bita amategeko mpuzamahanga igendeho ikarushaho kuba yibagirana nk'igihugu cy'u rwanda ari neza ko ari igihugu cyagendera kuri demokarasi ushingira kuki uvuga ko aya masezerano ari agahomamunwa mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta yavuze ko hazabanza kurebwa imyitwarire yabo ndetse hazakurikizwa amategeko wowe ushingira kuki uvuga ko aya masezerano ari agahomamunwa shingira kuri byinshi baragira ba- barashaka gufasha cyangwa se gushaka igisubizo kirambye ku bibazo bituma bariya bantu bahemukira mu gihugu cy'ubwongereza no mu bindi bihugu by'uburayi ndetse n'ahandi ariko bakiragiza ko igisubizo bari gutanga ni ukuvuga ko kubaza mu rwanda ntabwo ari igisubizo gikwiye ikibazo bariya bantu bafite ibimuga bajya mu gihugu cy'u burayi icyo bahunga ni ubutegetsi bw'igihugu muri afurika icyo bahunga ni uguhunga ubukene buterwa n'uburyo igihugu cya afurika biyoborwa n'abanyagihugu ari ibihugu birangwa n'ikintu cyitwa urushwa bifata ayo mafaranga aho kugira ngo yashyire mu iterambere ayo mafaranga bikayakoresha mu nyungu zabo cyangwa se amwe ashobora kuba najya n'ibyo bihugu by'iburayi kuyabikanya ariko bwana ntaganda ntabwo uvugishwa ibi nuko wenda utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda hanyuma bigatuma wirengagiza ko u rwanda ahubwo rwumva neza uburemere bwo kuba impunzi rukaba rubona ko uburenganzira bwa muntu bukenewe kubahirizwa noneho rukakiriza impunzi ntabwo ari byose uko mbivuga nshingiye wenda ku marangamutima ya politiki nko kuba navuga rimwe na leta y'u rwanda ibyo mvuga ikibazo gihari muri afurika ni ubutegetsi bubi none se niba bazanye abo bantu mu rwanda bazaba bakuye ubutegetsi bubi muri afurika ikintu kirakomeye birababaza hashize ko binashokeye kumva igihugu nk'u rwanda igihugu gifite impunzi nyinshi ku isi aricyo gihugu kivuga ngo kigiye gufata izindi nkingi ntabwo byumvikana rwose ari amasezerano afite icyo ahishe kw'inyuma ibyo twita ajenda politiki kasi ikindi kirakomeye kandi umuntu ashobora kwirinda ari amasezerano arimo amafaranga leta y'u rwanda ishaka ni ugufata ariya mafaranga yarangiza ikayakoresha muri gahunda guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda ibyo uvuga bitandukanye n'ibiri mu masezerano leta y'ubwongereza ivuga ko izatanga miliyoni ijana na makumyabiri z'amafaranga akoreshwayo ni ukuvuga akabakaba miliyari ijana na mirongo itandatu mu manyarwanda akazafasha izi mpunzi kuba zakwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro harimo no kwivuza ntabwo ibyo uvuga bihuye n'ibyanditse hano mu masezerano nyamara ibyo mvuga ni byo ko navuze ngo aya mafaranga arimo amafaranga izo miliyoni ijana na makumyabiri ayo mafaranga uko bazayakoresha turabizi n'uko bakoresha ayandi none se turebe ko habaye raporo ejo bundi yerekana ko hari amafaranga ya banki leta y'u rwanda yanyereje bwana ntaganda umuyobozi w'ishyaka piyesi imbera kuri itaremerwa mu rwanda ndagushimiye umwanya wahaye ijwi ry'amerika
hagati aho ngaho hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ryo ribivugaho iki hcr yatangaje ko idashyigikiye na gato aya masezerano mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa twitter ivuga ko abasaba ubuhungiro no kurengerwa badafite andi mahitamo badakwiye kubigwamo irasaba guverinoma zombi kwisubiraho irasaba rero guverinoma y'u rwanda na guverinoma y'ubwongereza kwisubiranaho kwisubiraho kuri aya masezerano radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje amakuru yacu ku nkuru y'abanyekongo murabizi barimo bahungira muri uganda banyuze i bunagana leta ya uganda rero yabasabye gufata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cyabo cyangwa se kujya mu nkambi y'impunzi ya nyakabande bahawe iminsi irindwi yonyine gusa inkuru irambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu ignatius bahizi uhagarariye ijwi ry'amerika muri uganda abashinzwe umutekano mu karere ka gisoro bavuga ko guhera mu cyumweru gitaha impunzi zizagira amahitamo abiri gusa yo kuja mu nkambi cyangwa zigataha kuguma hafi y'umupaka ibunagana cyangwa kubana na bene wabo ntibizaba mu byo bahitamo ku kibazo cy'ubuzima hari ubwoba ko impunzi zishobora gutuma haduka indwara ziterwa n'isuku nke nk'uko byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri ako karere ka gisoro shafik se kandi abayobozi bateguye gahunda zo gukora isuku mu mujyi wa bunagana aho impunzi zibarirwa mu bihumbi makumyabiri ziherutse guhungira agasanga hakwiye gufatwa ingamba zikomeye z'umutekano w'impunzi ndetse n'abaturage ubwabo when, when you are an asylum seeker and you go to another country the country plans for you
ati iyo usaba ubuhungiro mu kindi gihugu icyo gihugu kiraguteganyiriza ntushobora gutegeka uko bagufata iyo ugeze ibunagana ubu ngubu ubwiherero bwose bwaruzuye abantu barimo gukoresha ahantu hose basanze nk'ubwiherero muri iki gihe hano gisoro harakonje cyane abana babo bashobora kurwara umusonga bagapfa abantu nibamara kurwara bagatangira gupfa nka leta tuzabiryozwa
as government you shall also be blamed okay uyu muyobozi kandi nanone yabwiye ijwi rya amerika ko hari ikibazo cy'umutekano muke nacyo gishobora kugira ingaruka ku gihugu mu gihe impunzi zigumye ku mupaka if someone is refusing to leave the border what is his intentions niba umuntu yanze kuva ku mupaka aba agamije iki niba yambuka muri kongo buri gitondo nimugoroba akagaruka kuryama muri uganda aramutse ari igisambo maze agarutse avuye muri kongo akazana imbunda akayihisha muri uganda bukeye bwaho iyo mbunda ikica umunyayuganda urumva ko aritwe twabibazwa inyakabande umuntu wese uhageze arasakwa kugira ngo atahingira n'intwaro zimwe mu mpunzi twavuganye ariko zivuga ko zitinya kuja muri iyo nkambi y'agateganyo ya nyakabande kuko iyo zihageze amaherezo bazimurira ahandi mu zindi nkambi za kure cyane mu gihugu izi atahubwo zasubira mu gihugu cyazo uko bizaba bimeze kose ese mugabo ko gusubira muri kongo ko byanze no kuja mu nkambi nabwo ndi kumva ari ubuzima bubi twakora iki uzashobora zaja kongo utazashobora je mu nkambi mu nkambi kuko ni kumva hari amateso bari mu nkambi ngo batumira abantu ngo bitekere bari kohereza abantu bagatekera abantu za kawunga kandi abantu bose ntabwo ariko ngo bakanga ko abantu bakitekera icyo nicyo kibazo benshi bafite ikiganjye njyewe ntabwo nditari kujya mu nkambi tuzabwira ngo dusubireyo tuzasubirayo buriya tuzashaka kujya muri kongo ahandi hatari intamba mu nkambi ubuzima bwo mu nkambi kandi urukumva bari gushyiramo n'amategeko bamwe abantu batashobora kawunga ntabwo ari buri muntu ujya uyiriye umuntu aba afite guze aba afite ukuntu abaye ugasanga bari gushaka kugurisha kawunga buri munsi ndetse n'ibyo ntabwo bashaka ko abantu basohoka mwese ahubwo abantu babaye imfungwa hari n'abatekereza ko amahoro ashobora gusubira mu karere kabo igihe icyo ari cyo cyose bagasubirayo ariko mu rwego rwo gusubiza icyizere muri izi mpunzi ishami rya leta rishinzwe impunzi ryatangaje ko noneho izo mpunzi ziri i nyakabande zitazahita zimurirwa mu nkambi ya kure y'igihugu cyazo ahubwo ko zizemererwa kumara iminsi mirongo itandatu kuri icyo kigo kizakira mu gihe zitegereje umutekano kugaruka mu gihugu cyabo komiseri ushinzwe impunzi douglas asimwe yatangaje ijwi rya amerika mu butumwa bugufi ko nyuma y'iminsi mirongo itandatu aribwo guverinoma izafata icyemezo cyo kujana impunzi mu nkambi ya kure bitewe n'uko umutekano uzaba wifashe iwabo ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ignatius bahizireho ni wowe udushojereje aya makuru nshuti zacu mwese uko mungana mbashimiye ko mwayakurikiye yakizwe hamwe na nadia taha nanjye kuri mikoro thomas kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakaramu